mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muracyumva radiyo rero ijwi ry'amerika mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndabashuhuje cyane mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi leta y'u Burundi uyu munsi yahamije ko ibyemezo bya kongere idasanzwe ya cnl yakuye agatorwasa ku buyobozi bwayo arinda kuka agatorwasa arabihakana je n'ubu ndongoye mugambwe CNL kuko ivyabaye ingozi inkwi na bicu yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe agatorwasa ni depite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi niwe rero wayoboraga cnl imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifite impungenge kubera icyemezo cya repubulika ya demokarasi ya kongo cyo gusubizaho igihano cyo kwicwa isirayeri yateye mu bitaro mu mujyi wa gaza naho ukraine iravuga ko yahanuye drone cumi na zirindwi uburusiya bwayirasheho aya makuru no mu yandi twabateguriye yose turayarambura mu kanya mbahaye ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida joe biden n'umutegarugori we dr jill biden kuri uyu wa mbere bijihije mu biro by'umukuru w'igihugu ari naho batuye muri maison blanche ibirori by'ukwezi kwahariwe abari n'abategarugori muri leta zunze ubumwe za amerika ibindi kuri iyi nkuru fideli niyo ngabo
leta ya perezida biden ku munsi w'imana yavuze ko igiye gutangaza ingingo zikomeye zitari bwafatwe imbere yaho zigenewe gushyira imbere ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abapfasoni perezida biden yabivuze igihe ariko yakira umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya ireland leo varadkar mu biro vyiwe maison blanche ku munsi w'imana hari mu birori vyo guhimbaza imyaka ijana irangiye y'imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na ireland perezida joe biden yaragarutse cyane ku ntererano mu by'ubutunzi y'igihugu cya Ireland yaratangaje ko Ireland ari kimwe mu bihugu byashize imitahe ikomeye cyane muri Amerika Perezida Biden yavuze ko igihugu ciwe na Ireland vyiyemeje ko bishyigikiye imigambi yo kurwanya gahotoro yavuze ko ivyo bihugu byombi vyagiye hamwe mu kwiyamiriza ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine hamwe no mu gufatira ingingo zikomeye ico gihugu Perezida Joe Biden yagize ati
minisitiri w'intebe wa mbere wa irilandi nanjye twumvikanye ku gikorwa cyihutirwa cyo kongeza imfashanyo zigenewe abaturage b'i gaza hamwe no kugera ku gahenge hagati ya isirayeli n'umutwe wa hamasi agahenge katuma abafashweho ingwate batahuka mu miryango yabo ibyo kandi byatuma ibihugu bibiri bibana mu mahoro nk'inzira yonyine y'amahoro n'umutekano birambye hagati ya isirayeli n'abanyapalestina
umushikiranganji wa mbere wa ireland leo varadkar yarerekanye ko abanya ireland bumva ivyo abanyapalestina baharanira yabigereranije n'amateka y'igihugu ciwe yaranzwe no kugwanira ubwigenge bwacu leo varadkar agira ati
minisitiri w'intebe wa mbere wa ireland nanjye twumvikanye ku gikorwa cyihutirwa cyo kongeza imfashanyo zigenewe abaturage b'i gaza hamwe no kugera ku gahenge hagati ya isirayeli n'umutwe wa hamasi agahenge katuma abafashweho ingwate batahuka mu miryango yabo ibyo kandi byatuma ibihugu bibiri bibana mu mahoro nk'inzira yonyine y'amahoro n'umutekano birambye hagati ya isirayeli n'abanyapalestina umushikiranganji wa mbere wa Ireland Leo Varadkar yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye kwemera igihugu ca Palestina cifatanije n'abandi n'akazoza k'ibihugu bibiri vyigenga mu karere
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango w'ubumwe bw'uburayi uranenga insinzi ya perezida vladimir putin mu matora y'umukuru w'igihugu mu burusiya uvuga ko yayigezeho akoresheje iterabwoba ku baturage be no kubafungira ubusa fideli niyo barakomeza umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya joseph borel kuri uyu wa mbere yavuze ko kuba perezida putin yasubiye gutorwa mu kiringo cy'imyaka itandatu bidafatiye ku matora arangwa n'ubwigenge kandi atagira amahinyu yavuze ko abatavuga rumwe na leta b'ukuri banumijwe kandi indorerezi zo mu makungu zitari zihari mu itangazo ibihugu uko ari mirongo ibiri n'indwi bigize ishyirahamwe ry'umuryango w'uburaya byashikirije hamwe mu nyuma yaho vyatangaje ko abarusiya bataronkejwe uburenganzira bwo guhitamwo neza umukuru w'igihugu nyuma y'uko abanyapolitike bose badashigikiye ingwano muri ukraine bakumiwe ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ryiyamirije itunganywa ry'amatora mu ntara zo muri ukraine zigaruriwe n'uburusiya ryamenyesheje ko ritemera kandi ritazokwigira ryemera ivyo rivuga ko vyitwa ko ari amatora mu bice vy'igihugu ca ukraine canke ibiyavuyemwo umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya joseph borel yatangaje ko vyitezwe ko abashikiranganji b'iryo shirahamwe bariko babonanira i bruxelles bafatira ibihano abategetsi b'amabohero bagize uruhara mu rupfu mu kwezi kurangiye rw'umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta alexei navalny
ukraine radiyo ijwi rya amerika noneho tujye muri ukraine intambara y'uburusiya muri ukraine rero irakomeje ukraine yatangaje ko yashwanyagurije mu kirere drone cumi na zirindwi kuri makumyabiri n'ebyiri uburusiya bwarashe mu ntara icyenda mu masaha ya kare yo kuri uyu wa mbere fideli niyo ngabo aragarutse ibikoba birasa indege z'ingwano na za misile vya ukraine vyarashe izo ndege mu gitero catumye inyubakwa y'igorofa abanyagihugu babamwo yaka umuriro iyo gorofa yubatse mu gisagara ca kriviri kiri hagati mu gihugu abategetsi baho batangaje ko atabapfuye canke ngo bakomereke muri ico gitero abajejwe gutabara barashoboye gukura muri iyo nyubakwa y'igorofa abayibamwo buramatari w'intara ya kirovorad andri raykovich yatangaje ko igitero ca drone c'uburusiya casambuye ibibanza birimwo amahinguriro y'abiko abikorera ku giti cyabo n'inyubako abanyagihugu babamwo ziri hafi yaho yamara yavuze ko atanumwe hasize ubuzima canke ngo akomereke igisirikare kirwanira mu kirere ca ukraine catangaje ko uburusiya kandi bwarashe misiri indwi mu bibanza bitari bike vyo muri ukraine mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa mbere ico gitero ca misiri uburusiya bwakoze mu ntara ya kharkiv iri mu buseruko bwa ukraine mu ijoro ryashiriye uno musi kuwa mbere cononye ikibanza c'abajejwe kurwanya imiriro gikomeretsa umuntu umwe iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vy'igihugu bijejwe gutanga gutabara byihutirwa bya ukraine
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho tujye muri esipanye polisi yataye muri yombi abantu batatu irega ko baroshe ku bushake bwabo abimukira batanu mu nyanja ya pasifika mu majyepfo y'igihugu mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize oriyani itangisha karaduye inkuru izo ngenzi zishwe zihawe amategeko yo kuva mu bwato zigakorokera mu mikuba ikomeye y'ibahari atlantique igihe bari bageze hafi y'inkengera ya cadiz mu bumanuko bwa espanye mu kwezi kwa cumi na rimwe itororokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters rivuga ko abagabo babiri n'umugore umwe bari mu minwe y'igipolisi cy'akarere ka algeciras ku birometero mirongo indwi uvuye i cadiz bagirizwa kuba bategetse izo ngenzi kwita mu mazi yari arimwo umuyaga mwinshi kandi bari bazi neza ko izo ngenzi zose zitari zizi koga reuters yatangaje amakuru avuga ko abo bantu bafatiwe inkota ku mutwe bategekwa kwita muri iryo bahari ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ca espagne buvuga ko abo bantu bakoze ivyo vyaha bakekwa kuba bari mu mugwi w'abagizi ba nabi bari bafise intumbero yo kuzimanganya ubuzima bw'abanyamahanga hamwe no kubanyuruza
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru mushobora kuyasanga igihe icyo ari cyo cyose ndetse no kuyakura igihe arimo avuga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu no kuri yutube na fesibuke kuri voa radiyo yacu amakuru yo mu karere ko mu biyaga bigari tuyahere mu burundi uwahoze ari umuyobozi w'ishyaka cnl ritavuga rumwe n'ubutegetsi agaton rwasa arashinja leta kwivanga mu bibazo by'ishyaka rye n'inkuru y'ijwi rya amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayigezwaho na tiyerive ndayishimiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano martin iteretse yemeje ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere ibyabereye mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe cnr ryabaye kuwa cumi ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane iryo naryo ryakuye ku burongozi bw'uwo mugambwe cnr umushingamateka agato gwasa ibyo biri mu ikete nimero amajana atanu na mirongo itatu akarongo cumi na kane mirongo umunani na rimwe ryo kuri uyu wa mbere ryemeza ibikubiye muri raporo y'ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNR umushikiranganji Martin Teretse yarungikiye umushingamateka Marie Makire na Cobakimvuna uyu ni wasumbye imyaka abandi mu bari bagize biro ya politike y'umugambwe CNR yashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yamumenyesheje ko yakiriye icegeranyo c'ingingo zafatiwe mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNR ryabereye ingozi kuwa cumi ntwarante uyu mwaka na cane cane itogwa rya Nestor Girukwisha ashaka nk'umukuru akongera akaba n'uwuserukira umugambwe senere imbere y'amategeko hamwe n'ishirwaho ry'abagize biro politike nshasha iryo kete rikaba ryarungikiwe abarongoye intara zose z'uburundi hamwe n'umukuru w'igisagara umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gukurikirana amashirahamwe atari aya leta n'imigambwe hamwe na nestor girukwishaka aherutse gutorwa ngo arongore umugambwe senere yongera nawe userukire imbere y'amategeko gusa umushingamateka agatogwasa yakuwe yakuwe ku burongozi atari mu Burundi yariyamirije ingingo zafatiwe mu ikoraniro ry'isoko ridasanzwe rya senere cye n'ubu ndongoye umugambwe CNL ibyabaye ingozi ku itariki icumi z'uku kwezi ni inkinamico n'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganji tumumenyeshe igenekerezo ryo gukoreraho ikoraniro kaminuza agatogwasa avuga ko n'ubu ari wa kirongoye umugambwe senere cye n'ubu ndongoye umugambwe CNL kuko ibyabaye ingozi ni inkinamico yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe kuko ubwa mbere na mbere hoho none wewe uzanye buramatari ukazana musitanteri ukazana imbonerakure ukazana abapolisi ukazana abasirikare ati bariya ntimwemere yuko barengana ikoraniro ry'umugambwe bene ryo wabuza ko bawujamo barijamo mbe nk'uko abivuga agatogwasa aratangazwa no kwankirwa gutunganya ikoraniro kaminuza yari yasabye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ikete ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ryari kuba ryabaye kuwa kabiri ntwarante umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nyene ariko inyuma y'indwi imwe gusa akumva abahawe uburenganzira bwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe ku izina ry'umugambwe senere nayo ku bitabye iryo koraniro ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi umushingamateka hagati gwasa agira ati abo bantu bavuga yuko bagiyeyo n'abakongressiste abantu muri iyo minsi tuba twashize habona yuko hariho ibintu biko birakorwa biteye amakenga aho umuntu yagenda akaza gutanga amafaranga bakandika abantu basanze ku maparikingi bayorora abo aribo bose ngo ni abantu bazoja muri kongre none kongre gasiro kiritema ibuko nijyari mwumvise umugambwe ugira ikoraniro kaminuza bagaca batangiriza igihugu cose umuntu ameze uku imodokari imeze uku ntirengane fata funga gira gute ku bwa gato gwasa ibiriko biraba mu mugambwe SNL ni ishigwa mu ngiro ry'ivyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD FDD Xavier Ndikuriyo agatogwasi njye namubwiye inshuro zibiri nimba ibyo twagwaniye muri CNDD-FDD aribyo nawe wagwanira nuze mu mugambwe CNDD-FDD canke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza nasubiye kumubwira turi muri nigeria iya abuja ndamubwira nti uracyibuka ibyo nakubwiye ntanakimwe yanyishyuye naciye namubwira nti jewe siniyihuta ibyo mvuze mba nabizirikanye umwanya muremure uzongera kubyiyumvira bitakigira inguvu karibu agatogwasa avuga ko abategetsi b'u Burundi bohindura uko biyumvira kuri kazoza n'ubuzima bw'igihugu aho kwiyumvira kuri kazoza kabo bonyene n'umugambwe wabo abantu bari bakwiye kuraba bari bakwiye gusuzuma yaba nabo nyene batwara igihugu bari bakwiye gusuzuma bakaraba mbega byazanye akarusha akahe gusambagura imigambwe mbega uyu munsi twobaza tuti ubu none ko bashaka gusambura senera ibitoro bica biboneka amafaranga y'agaciro aca aboneka bya bidandazwa ibiciro biguma biduga no kubura bikabura ya sukari n'ibindi ubu bica biboneka kubera bariko barasambura senera umushingamateka hagati wasa asaba abajejwe intwaro na cane cane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kwigarura akareka umugambi senere n'indongozi zawo zizwi n'amategeko ukitunganya bikurikije amategeko wewe uhagararira amategeko gute ushyira abantu mu bihano atakosa bafise twebwe duhagararaho amategeko ahagaze amategeko y'igihugu mbega avuga iki amategeko y'igihugu arabuza intwaro kwivanga mu by'umugambwe nibazibukire begere kure haba baturekere uburenganzira bwacu umugambwe cnr turiteguye n'ubundi uzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo ryo gukoreraho ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza niryo rizotora umuti w'ibibazo byose ku bijanye n'ico hagati wo rwasayo zoba ari kwitaba amatora ari imbere mu gihe ibyakozwe bimaze kwemezwa n'inzego zibijejwe agira ati amatora n'uburenganzira bw'umurundi uwo ari we wese akwije imyaka cumi n'umunani ntaje ndaya- ndayikwije n'ukuri kandi je ndi umurundi ntabwo ndi nta n'ubundi bwenegihugu nigeze ndonka nta n'ubwo nzorondera ibisabwa kugira ngo umuntu aje mu matora byose ndabikwije Nestor Girukwishaka aheruka gutorwa ngo asubirire agatorwa asa ku burongozi yari asanzwe arongoye ubunyamabanga bujejwe imigenderanire no gufashanya mu mugambwe SNL
ijwi rya amerika noneho tujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo guverinoma yasubukuye igihano cyo kwicwa biteye impungenge abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko abantu bashobora kuzazira ubusa muri ibi bihe by'intambara ibindi kuri iyi nkuru vedaste ngabo uri uvira ikijyano cy'urupfu congeye kugaruka kubera intambara za ma mirongo ibiri na gatatu ziri mu burasirazuba bwa kongo aho bamwe mu baturage bashinjwa gukorana nayo zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zigashinjwa kuba ibigwari n'abahemu inyandiko ya minisitiri w'ubutabera wa kongo rose mutombo yo mu cyumweru gishize yohereje inkiko nkuru za gisirikare n'iza gisivire yumvikanishije ibizashingirwaho mu gushyira mu bikorwa iryo tegeko yerekana ko impamvu nyinshi yatumye leta igarura iryo tegeko ryari ryahagaritswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu zirimo ikibazo cy'ubugambanyi ubutasi ndetse no kwitabira udutsiko tw'amabandi yitwaje imbunda mu nyandiko ye minisitiri rose mutombo yerekana kandi ko hashize imyaka mirongo itatu mu burasirazuba bwa kongo habera intambara zigenda zisubiramo ziterwa n'ibihugu by'amahanga ku bufatanye bwa bamwe mu baturage b'abakongomani bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya amerika basangiye ingingo ya leta yo kugarura igihano cy'urupfu itari ikwiriye kuko umukuru w'igihugu cya kongo nawe yavuze yuko ubutabera bw'iki gihugu bugwaye felix serugayi ni umuturage wo muri uvira kandi afite abavandimwe be bafungiwe i kinshasa nye nabonye babishyizeho ko muri kongo bagaruye igihano cy'urupfu ariko ntabwo ngewe em, nabishimye ntabwo ari byo kubera ko eh, turi mu gihugu justice yonyine ntabwo iri organize nimba justice itari organize eh, kugarura rero ikibazo cy'urupfu boku dezinonsa abantu ba- badafite ibyaha cyangwa bitoya bagomba kuzabirenganiramo justice yakagombye kubanza kuba ifatika senegale bizimana umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko ari mu bayobozi bakora mu rwego rw'uburezi muri teritwari ya fizi asanga iyi ngingo yari ikwiriye kuri we umuco wo kudahana niwo utuma ubwicanyi n'ubugeze bwa nabi byiyongera mu burasirazuba bwa kongo kuvuga ngo ndabonye bavuze ngo bashizeho igihano cy'urupfu navuze ngo shh ndiruhukije kubera kuko ni- ni- nico ki- ki- kibereye kino gihugu Mm. pasike kubona abantu bafata umuntu bakamurya mu ibarabara ejo bishe abagore babiri hariya b'abapasiteri barababonye barabafata baraba- barabatema barabatwika ku manywa izuba riva barabazi barababona barabazanye mu rukiko ntibabahari iri foki y'igihano bagishire mu bikorwa mu buryo bugaragara ku bireba amategeko nyirizina inzobere mu by'ubutabera fideli sebahizi avuga yuko ishyirwa mu bikorwa by'iyi ngingo mu karere kaberamo intambara bizagira ingaruka nyinshi tekereza yuko yagaruye icyo gihano kugira ngo yice abikeka ko bakorana na M23 abo bose igihano cy'urupfu nikigaruka bazabica baza- bazabirenza babikize kubera yuko bazaba bafite itegeko noneho bakoresha bagaragariza amahanga yuko ari itegeko ryemewe mu gihugu igitabo mpanabyaha ci- cya kongo ku ngingo yayo ya gatanu aritikire ya gatanu yemera yuko igihano cy'urupfu kiri kuri lisite y'ibihano bi- bi- bihanwa muri kongo bamwe mu haranira uburenganzira bwa muntu muri kongo bavuga yuko uku kugarura igihano cy'urupfu ari ugusubira inyuma kukiremwa muntu muri iki gihugu wiso twitegure ni umunyamategeko uharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara ya kivu ya ruguru perezida yagombwaga kureba ukuntu iyi mo- moratoire yaba yayisispanda akaba yiretse akayihagarika gushaka abateretere mu gihugu ntabwo bisaba ngo wice abantu ku manywa izuba riva turi kubona yuko iri tegeko bazarikoresha bahana bawupoza ugasanga bibaye ibintu bita reglema de compte ku bawupoza twavugishije ma mirongo ibiri na gatatu kuri iki kibazo cyishyurwa mu bikorwa by'igihano cy'urupfu muri kongo ntibagira icyo batangaza kuko twabandikiye ubutumwa bugufi ntibabusubiza muri kongo ingingo zimwe na zimwe z'amategeko zerekana yuko ibyaha bihanishwa igihano cy'urupfu harimo ibyaha by'ubugambanyi ubutasi kwitabira udutsiko twitwaje intwaro kuri ibi hiyongeraho ibyaha by'intambara gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ntawanishijeho kwicwa ahubwo bafungwaga burundu avadase ngabo ijwi rya amerika uvira voice of america ijwi ry'amerika rihuza abantu diaspora
ijwi ry'amerika ni no mu rwanda mu murenge wa shingiro w'akarere ka musanze ni mu ntara y'amajyaruguru abaturage bahangayikishijwe n'umutekano muke hadutse agatsiko k'abiyita abapibiriki barakomeretsa kandi bakanasahura rubanda gloria tuyishime yakurikiranye inkuru cyane
ni abaturage batuye mu duce dutandukanye tw'umurenge wa shingiro mu karere ka musanze bavuga ko barembejwe n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'agatsiko k'izo nsoresore aba baturage bavuga ko ku manywa bigoye kubabona kuko ubwo bugizi bwa nabi babukora mu ijoro umurenge wa shingiro uherereye mu birometero hagati ya mirongo itatu na mirongo ine uvuye mu mujyi wa musanze ibikorwa bikunze gukorerwa muri aka gace cyane cyane ni ubuhinzi n'ubukerarugendo shingiro ituwemo n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine ijwi rya amerika igera mu kagari katera imbere twaganiriye na ndayambaje manuel ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine yatangiye adusobanurira abo bantu abo ari bo ikibazo cyatangiye aba bantu ari abana bagamye naho bakigira ibisare bakinisha bikaba nk'aho ari mu mikino naho bo bakuyemo imigaryo ugasanga ubungubu nk'umuntu bamwereye hano agacupa ke yamara kukanywa igihe agiye ugasanga bamutegeye nk'irarya mu gitari bagahita bamufata bakamunigagura bakamwaka telefone n'amafaranga afite ubwo bagasiga umuntu banamuhonda bwe bagahita bigendera twongeye kuganira na bamwe muri bo bagiye bahohoterwa n'aka gatsiko uko ubishaka teonese ni umwe muri bo umuntu atihagarara ndahagarara icyo wakoze ni ukunshikuza telefone ariruka ndavuga n'intonda mwirukaho hari igihe yaba afite n'icuma wenda akaba yakintera ubwo ndamureka aragenda iyo nta kintu mfitemo bigaragara hari n'igihe yarananankorera n'ibindi bitari ukunyaka telefone ubwoba bwaramfashe no kugira ngo mvaho ngaho n'abantu bahankuye uyu nawe umuvandimwe we yateraguye ibyuma hafi yo kumwica bikozwe n'abakekwa kuba abagize aka gatsiko umugani guriya muhungu iyo bakubonyeho amafaranga babona gukurikirana mpaka ubwo rero we yaratashe atashe ngo ageze iraryo asanga bamuregeye bahita ngo bamukubita bamuteragura ibyuma njye sinari nampari nari natashe uwari umuteye icuma rero mabukwa ahita amufata baratabara abantu baramuheka bamujyana ku bitaro abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ikigiriza isoresore umwihariko ari ukugendana intwaro zirimo ibyuma bakoresha bagirana n'abaturage inkoni ntibaziburaga kumva n'ibyuma ntibabiburaga kubera ko bakoraga nijoro ubwo baburagamo ikintu urukumva nawe uri kubyumva ni ukumukubita ibikoni binini ntabwo ari udukoni dutoya kubukubita wahura nabo ucanye gutya telefone uri kugenda bagahita bakubita akaboko telefone ikagwa uri ku ruhande akayifata ubundi bakiruka ijwi rya amerika kandi yifuje kumenya inkomoko y'iri zina ntibyadukundira ariko si ubugizi bwa nabi muri aka gace bwaba buterwa n'iki uko ibishaka saviye nibyo yatubwiye bakumva ko nyine basangira kandi batakoranye ni ukwanga akazi bakumva ko baryaye ubusa batavunikiye akazi karahari ubu bari gukura ibirayi abandi bari gukora ikiyede aho bari kubaka uri kubona natwe ubu turi gucukura fose hari abari gusiza ibibanza gutyo nubwo abaturage bakomeza kuvuga ko abakora ibi ari urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kuzamura bamwe muri bo bameze yuko badakora ibi babyibwirije ahubwo haba hari ababatumye k'amakuru ahari bavuga yuko haba harimo n'abagabo nyine babafasha mu ibyo bintu harimo n'abagabo niko bajya bavuga ngo baba bari kubafasha mu ibyo bintu hagaragara no kugira ngo bakubite uwo muntu byatewe n'uko hari abo bagabo bari baguriye bamwe n'inzoka aya ntabwo iri abafata baracyashaka urutonde rwo kugira ngo bazaze bafite n'abo bandi basigaye ariko kandi aba baturage ntibahwema kugaragaza impungenge z'umutekano wabo aho babihuza n'ubwicanyi bwigeze kuhakorerwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho umutwe w'inyeshyamba wa fdr wishe abaturage bagera kuri makumyabiri barabishe abantu mu baturage bacu yapfa natwe twagiye gushingura byarabaye ni umutekano muke ku muturage abaturage bose basaba ko umutekano wabo wakazwa twasaba ubufasha nk'abo baba bafashe bakabakomeza kuko n'ubundi barabajyana bakoze nk'ago manyanga gutyo ngejo tukongera tugahurira hano ubwo urikuma ntaco wamubwira rero ubuyobozi bwamurekuye kuri iki kibazo ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru cp jean bosco mwiseneza mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone ngendanwa yagize ati ababashije kumenyekana ko bari mu bateza umutekano muke bari gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage abavuga ko barengana iperereza riri gukorwa nibigaragara ko badahungabanya umutekano turabizeza ko bazarekurwa gusa bafashwe hakurikijwe amakuru yatanzwe n'abaturage uyu muyobozi kandi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe turasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba bwana mwiseneza yatubwiye ko bari bamaze kwakira ikirego kimwe gusa ariko hagikorwa iperereza ngo bamenye abakorera ibikorwa by'urugomo uyu muyobozi yongeye kutubwira ko ari umwihariko w'uyu murenge gusa ariko abaturage bakatubwira ko batangiye kumenya iby'aya makuru mu mezi atandatu ashize usibye aka gace k'akarere ka musanze kagaragaramo umutekano muke akarere ka rubavu nako gafite agatsiko k'abiyita abuzukuru ba shitani kica kakanambura abaturage gloria tuyishime ijwi rya amerika
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uburundi bwohereje indorerezi mu rwego mpuzamahanga mu matora yo mu burusiya arimo n'aya perezida ni amatora yabaye kuva ku wa gatatu kugera ejo bundi ku cyumweru mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umwe muri abo muri izo ndorerezi z'abarundi prosper ntahorwamiye ni umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu burundi seni aha rero naje kurorera amatora mu gihugu cy'uburusiya dutumiwe n'umugwi seni wo muri iki gihugu mu majyamo make nk'uko twabikurikiranye amatora yagenze neza ni amatora yabaye mu mutekano n'ituze ntangere hanyuma n'amatora bakoresha uburyo bwa none bugezweho abantu twagiye kuraba amatora aho abera ino amatora bayategura mu buryo bwinshi hariho abatorera ku biro by'itora biciye mu nkaratasi kujya n'ahandi bikorwa hakaba rero na bwa buhinga bwa none abantu bashobora gutora babicije muri bwa buhinga bwa none ushobora gutorera mu biro by'itora cyangwa ugashobora gutorera utari mu biro by'itora ubwo ni ubuhinga bukomeye twabonye bakoresha bageze ko ikindi nacyo twabonye bakoresha ni uko bafite ahantu bita centre d'observation publique des elections bisigura yuko ni ahantu hari ibiro n'amamashini menshi ushobora gukurikirana amatora ku biro by'itora ibyo ari byo byose ariko habera amatora muri iki gihugu cy'uburusiya twasanze bafite ubuhinga bwa none buteye imbere ku buryo budasanzwe nibaza mbere ko hariho ngira hambere aho nari maze kuja n'ubwa mbere nabibonye turetse ubwo buryo hari ikindi kintu kidasanzwe muba mwarashoboye kubona muri ayo matora ikintu nabonye umenga ni gishasha sinovuga gusa ahubwo ngira ni ku isi abantu benshi batoye mu buryo bwa none ku biro by'itora ufashe ugereranije abatoreye ku biro by'itora n'abatuye mu buryo bwa none abenshi n'abatuye mu buryo bwa none ku biharuro umugwiseni waduhaye muribaza ko muri ayo matora harimo abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta nk'uko bisanzwe ahandi mu bindi bihugu ego abagize ihiganwa bari abakandida bane kugira ngo n'abandi barabikurikiranye hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko ayo matora atabaye ku mugaragaro kuko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta hariho abapfunzwe ikaba hariho n'uwishwe ejo bundi alexi navalny ayo makuru aratangazwa mu gihugu cy'uburusiya cyangwa mwarayumvise ngaho jewe n'ukuri nk'umurorerezi co ntaco nobivuga ko ivyumva ko ari ibintu vya politike ngira ngo abo gico bivuze ko ni bene vyo jewe mbaza nk'akaburorerezi ivyo narazi abanyapolitiki mwavuze ko bari batavuga n'umwe na leta bari muri ayo matora bitoje n'abantu bari bazwi genda umurorerezi mu burusiya ni ubwa mbere ndahahaje ndahamaze iyinga ni uvuga ngo abazwi n'abatazwi noba mbesha ariko ku mateleviziyo twababona bose kandi bose bari bafite umwanya bavugira ko urumva rero abantu kuko ino ukuntu nabonye biyamamaza sinka kujya tumenyereye muri afurika iwacu baja ku masade bakiyamamaza n'amamegafone ino n'ivyerekeye kwiyamamaza ahanini nabonye bikorerwa muri ubu buryo bwa none bumva rero aho vyogora kuvuga yuko uyu canke uriya yaronse umwanya munini kuruta uwundi nabujya imbuga zabo ngurukana bumenyi zugururiwe bose n'amateleviziyo babibona ivyo mugani ivyo nabonye ivyo ntabonye ntaco nabivugako mu bibanza vyo gutoreramwo mushobora kuba mwaragiyeyo abanyagihugu baje gutora bari bameze gute mwarabona ko bafise umunezero canke basa n'abantu nyene batizigiye ayo matora nibyo nakubwiye ahubwo byadutangaje ino ko twabibonye umunsi w'itora n'umunsi nk'uwundi abantu baba batekanye ibikorwa birabandanya abantu baza gutora babandanya nta kintu na kimwe cyerekana yuko abenegihugu bafite umutima uhagaze bari batekanye batoye mu mwidegenzo no mu mutekano ntangire abarorerezi bavuye mu rundi baba bangana iki jewe naje nk'umugwiseni ariko mu nyuma narabonye yuko n'umukuru n'inama nshingamateka w'uburundi yatumiwe n'icyo bita duma ngaha duma navuga ko ari nk'inama nshingamateka yo ngaha nawe nyine niho yari abo nibo nashoboye kumenya abandi bashoboye kuba baje baje mu zindi nzego ntashoboye kumenya prosper eh, ntahorwamiye umukuru w'umurwi w'igihugu cy'u burundi ujejwe amatora murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane
inshuti zacu ni kuri icyo kiganiro rero dushorejeho aya makuru mbashimiye ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika mbifurije umugoroba mwiza murakarama